I'm sorry, I cannot give excuse for anybody. Richard Dominic, maybe your colleague, they do traditional wedding. You not attend. You know post time for your page to congratulate them. and you don't want me to be quiet. What is happening in Nollywood? What is happening? Nollywood, why? All this envy, all this beefing, no could do you anything. How you want marry? to celebrate somebody else. Everybody knows till the Tadomini, they always attend events. Even when they say she don't know, she dey do wedding. Na no, na no attend. Na no post am for una page. Nollywood, Nollywood. Hey! I never see. Too much jealousy, too much envy. Hello, my country people. How are they? This is Maureen Gist TV. I greet una according to una time, my people, my people. Oh. This our beautiful Nollywood actress wey dem dey call Rita Dominic wey just marry yesterday, my people. Na yesterday Rita Dominic marry at the age of 46. Not be so, just barely 24 hour When we say Rita Dominic do traditional marriage. One yeye Twitter person Don't come out, come out, oh, one man Don't come out say rita dominic husband dey owe him sister seven hundred thousand i mean pipo come dey wonder say what kind of thing be this? a lot of people, not just they happy Oh, many people come dey call the man name say in a killer of joy say wetin rita dominic name they do for him out. whether na rita dominic name im be di person when he be say e dey own and go make and dey come at just barely twenty-four hour wey be say person marry e don carry am go dey drag for social media say e dey owe am money my people my people o oh, to hold person money na sin even federal government dey owe una hear say federal government borrow money from china heavy billions of naira federal government dey owe not to talk less of eh, rita dominic husband make i see the way some people take eh, react some people say give him space please some people come They call the person They say bad bad belle people everywhere allow the man to enjoy his union biko una don't start be enemies of progress everywhere enemy of good news well done you didn't ask for your sister debt saying so. When he was still single Now today where he marry rita you now want to drag him on twitter shame on you like you dear. hmm. there is fidelis no no okay he said there is fidelis no there you okay say like kill you fidelis not owe your sister anything so why didn't you go for your sister's debt since is he the first to owe somebody enemy of progress so people not just they happy with the this uh, twitter handler when e be say it just they they they just begin dey drag um, Rita Dominic husband for for Twitter like say I'm the first to hold debt thank God say na debt he hold he no kill person I be no be so na debt he hold oh, he no kill person people go just they they they be killer of joy person just marry barely barely um, twenty four hour you come out call the call the uh, drag am Now, why for some people o oh, they not just get joy and do not want make people get joy do not get joy do not want make people get joy so my people o oh, apart from this, so oh, there is another thing again um, want ogbonge nollywood actress wey and dey call genevieve They obviously um, absent for rita dominic uh, marriage People come they say and i know say rita dominic now from Mb. say the same place with um, The same place with uh, genevieve and genevieve no attend the marriage He no even send congratulatory message na this, dis our nollywood actor wey be say controversial nollywood actor wey dem dey call uche mmadubuagwu uche mmadubuagwu Don't come eh, tell genevieve say eh, make e day happy for people. say because if he day happy for people, say marriage Gorisha. reach eh, say marriage Gorisha. say even though self say even they sef genevieve dey very busy at least costi costi man say uh, e for e for send am eh, um, uh, even if na uh, congratulatory message e for send am say genevieve um, say it's very obvious say in fact una uh, know the way uche dey do something now. but on a serious note una know say for some time now People no just understand wetin dey happen to genevieve una fit dey look am like say genevieve dey okay o oh, e be say e dey depressed una no know because e don get the time wey e be say e come write death story for for instagram pipo come dey wonder say ah wetin dey worry genevieve make dem look at how oh, because and na so genevieve do this year na so e delete all im colleague their number comot there is say unfollow most of im colleague for for for instagram as he unfollow dis girl stephanie linus stephanie linus unfollow am back so pipo come dey say ah genevieve too get pride dis dis gbogbo ti gbogbo una no know weda as genevieve dey she dey well dis one wey she dey come drag am for social media you no know weda genevieve dey well o una no know weda e dey well una dey drag am una fit be say sometin dey wey be say dey worry di genevieve genevieve na very private person forget say she be forget say she be celebrity she dey like to keep to herself she dey like to dey dey her day only god na know my people so uche wey be say e sabi drag people i no know why you no go just you don call you don find out whether genevieve well that's the first thing before you go drag genevieve for social media you go find out whether this genevieve how e be for am whether e well whether how e be because you no even know whether the person wey be say you dey you dey talk to or you dey throw word dey give whether e even dey well or e dey normal or e, all is well with di person so hmm, na so my people eh, uche madubangu everybody know am say she in na very controversial and eh, dis thing so. so make i even read di way e take eh, write am me say whatever you celebrate you go attract if you wan marriage. attend the marriage ceremony of others or at least congratulate them on social media even if you know duam as colleague duam as sister from the same state even if you they busy that you cannot be there physically Waiting, ego go cause you to post a congratulatory message on social media hmm, na wow na wetin um, uche tok somebody say shut up This man is always talking rubbish why do you like attention everything for for for your social media what if she sent her a private congratulating message must everything be posted on social media ataya oh, na that one another point When this guy get what of if he be say genevieve don even call and talk to her tell am say congratulations tell am say im dey busy im no go fit come but after im busy finish im go see am you no know or if fit be say genevieve relationship with um, rita dominic no be cordial one who know so abeg uche park one corner no be only no be only genevieve e dey refer to even mercy johnson according to am he say mercy johnson dey for movie set He say even if mercy johnson dey for movie set wetin go cause am to type congratulatory message kai uche uche with im own wahala So somebody says, stop, please. Do you know if Genevieve is physically fit to attend party? Do you know her reason for not attending Riri big day? Do you know if Riri was already aware of her reason for not attending? Or do you think that those who attend the wedding are genuinely happy for mm-hmm, for the couple? Na true. Mm, my people, they say salutation is not love. Oh, sometimes The people wey be say dem even attend the wedding sef you no know di intention wey dem take go na God hand everything dey so uche wey be say e carry dem come nollywood court to come judge dem na you know my people. how una see this matter congratulations to rita dominic una have a nice day bye